iri ni ijwi ry'amerika mwaramutse neza ni thomas kamirindo basuhuza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi kugira ngo ibiganiro bihabe nibaza ko twebwe turi abanyamigambwe mugabo turazi neza ko leta ibifisemo uruhara runini leta rero itahari urumva ko ibiganiro ntibishobora gutera intambwe uyu ni gashatsi abel umuyobozi w'ishyaka yuporona yemewe n'ubutegetsi mu burundi none haje evariste ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi amushaka kuvuga yuko aho atakantu niwe leta hagerega ntugire ngo bibaza ko hari umushyikirangantego n'uba musumba hajya kandi icyavuze nibaza ko atamushyikirangantego amusumbya gushyikira umukuru w'igihugu naho uyu ni jacques bigirimana umuyobozi w'ishyaka fnl ryemewe n'amategeko mu burundi bombi bari mu barundi bari mu biganiro biteganijwe guhera uyu munsi ku wa kane arusha muri tanzania ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari amakuru arimo kandi n'urubanza rw'iterabwoba mu rwanda mureke amakuru tuyahere kuyo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na rozine munezero
urakoze thomas mwaramutse mwese abateze amatwi radiyo ijwi rya amerika aho muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi intambara ziri ku mugabane wa afurika zatumye haduka ikibazo gikomeye cy'abantu bahunga izabo hirya no hino ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi ku isi hcr yatangaje ko icyo kibazo gitera gikomera mu gihe hari abanyagihugu bo muri sudani y'ubumanuko baharugwa mu bihumbi bariko bahungira mu bihugu bibanyi babar barok umuvugizi wa hcr amenyesha ko abarenga umuriyoni n'igice bamaze guhunga bava aho muri sudani y'ubumanuko kandi ko abarenga ibice mirongo itandatu ku ijana byabo ari abana baroke avuga ko sudani y'ubumanuko iza mu kibanza cya gatatu mu bihugu bifise impunzi nyinshi hanze inyuma ya siriya na afghanistan abarenga ibihumbi amajana indwi bakaba bahungiye mu gihugu kibanyi cy'ubuganda umuguje wo gukurikiranira hafi ibibera muri sudani y'ubumanuko warateye ibyatsi intambara ziri muri icyo gihugu uwo mugwi usaba impande zigwana guhagarika ibikorwa byose bya gisirikare uwahoze atwara uwo mugwi yahoze anarongoye igihugu cya botswana festus mogaye amenyesha ko araje ushinga n'intambara ziri muri ako karere asabira imfashanyo abanyagihugu bugarijwe n'izo ntureka agasaba kandi koni yorungika inteko mvamakungu zishika ku bihumbi bine yemeye kurungikaho muri sudani y'ubumanuko perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika ari kumwe n'umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu batanze ubutumwa bw'amahoro kuri uyu wa gatatu ni mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru aho perezida trump yatangaje ko ku bijyanye n'amatati ari hagati ya israel na palestina atangorana abona ari hamwe hashinzwe amaleta abiri mu ntumbero yo gutorera umuti icyo kibazo ku bwa perezida trump icyo ayo marayita uko ari abiri azokumvikana ko nicyo azoshigikira perezida trump yasabye netanyahu ko israel yoba iratenyenya ku bijyanye no kubaka ku butaka busanzwe burimo impari hagati ya israel na palestina avuga ko amerika iriko iriga ku bibazo byo mu karere k'abarabu ku ruhande rwa netanyahu yatangaje ko batere ku ikijyanye n'amareta abiri netanyahu yabwiye abamenyeshamakuru ko ategekanya kuganira na perezida trump kugira bashobore guhuriza ku cyiyumviro kimwe gutyo ngo amerika yoye gusekana na israel kuri icyo kibazo netanyahu akavuga ko ikibazo kitari ku karere israel yigaruriye yamara ko bashobora gutora umuti w'icyo kibazo biciye mu biganiro by'amahoro benjamin netanyahu yakeje yakeje ubutwari bwa perezida trump mu kuvuga ko perezida trump agaragaza ishaka ryo guhasha irani ku bihano yafatiwe ni mu gihe perezida trump yatangaje ko agiye kurwanya yivuye inyuma ibigwanisho ruhonyanganda igihugu cy'uburusiya cyararungitse ibigwanisho bya misile bishobora gucira ubumara bwa nucleaire mu buryo bwihishije ibyo bigwanisho havugwamo kandi havugwamo kandi indege bivugwa ko biri ku birometero mirongo itanu mu mazi ku nkengero z'ubuseruko bwa leta zunze ubumwe za amerika ababyihweza bavuga ko ari uburyo bwo kwiga uburyo leta irongowe na perezida donald trump ibyifatamwo nari rivuga ko uburusiya atamakosa bufise dimitri gorenburg umushakashatsi mu kigo cy'ubuhinga bwo mu mazi avuga ko ibyo bikorwa n'ibigirankana gorenburg avuga ko ari ukwikika mu kiza mu gihe ngo uburusiya buzi ko atakibazo bivuye ku mpari z'urutavana ko ziri ku mugwa mukuru wa amerika i washington tubamenyeshe ko kuri uyu wa kane hategekanijwe inama ya mbere hagati y'abategetsi b'uburusiya n'abaserukira leta ya perezida donald trump brian taylor umuhinga mu bya politike avuga ko leta ya trump ikiri kiriga ku bibazo bitandukanye kandi itorohewe mu gihe uburusiya bwo ngo bwifashe neza muri kino gihe mwamenya ko inyuma y'iminsi ibiri umuhanuzi mu biro vya perezida wa amerika michael flynn atanze imihoho bamwe mu bashingamateka baza basabye leta ya trump kwitondera isubirwamo ry'ibihano vyari vyafatiwe uburusiya muri pakistan ibisasu bibiri vyaturikiye mu bibanza bitandukanye mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu bihitana abantu batandatu bapfuye n'abatari bake bakomeretse kuri uyu wa gatatu abategetsi bamenyesha ko igitero cyabereye ku mupaka wa pakisitani na afuganisitani cyakozwe n'umwiyahuzi w'umukamikaze inyuma y'aho abajejwe umutekano bageragereje kumufata mu baguye muri icyo gitero harimwo abajejwe umutekano batatu n'abanyagihugu babiri umwiyahuzi wa kabiri yahavuye yicwa n'abajejwe umutekano mu gihe ariko aragerageza guturitsa ibisasu yari yambaye itangazo ryasohowe n'igisirikare rimenyesha ko abo biyahuzi baje baturuka mu gihugu cya afghanistan kandi ko bari baje bagana akarere gasanzwe karimwo inyubakwa za leta n'iz'abanyagihugu umwe mu migwi y'abagwanyi b'abatalibani ukorera muri pakisitani usanzwe ugwanya leta ukabuza wemanze icyo gitero
ayo yari amakuru yo hirya no hino ku isi muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu na facebook voa radiyo yacu naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ibiganiro bya politiki hagati y'abarundi bigomba gusubukurwa uyu munsi arusha muri tanzania ejo leta y'uburundi yatangaje ku mugaragaro ko nta ntumwa yoherezayo umunyamakuru wacu arusha Pierre claver niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro itangazo ryashyizwe ahabona na leta y'u Burundi rivuga ko leta yari yaronse ubutumire bw'ibiganiro bizomara iminsi itatu bibera yarusha muri tanzania ariko ko itabwitaba isigura ko habaye amahenyo mu byerekeye ugutumira kuko bamwe mu batumiwe batavuga rumwe na leta bahurikiye mu runani senarede leta ibagiriza ko bashatse gutembagaza ubutegetsi harimo n'abagizi ba nabi hamwe n'abagirizwa imigumuko yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu leta ivuga kandi ko mu batumiwe harimo abarondegwa n'imitahe mpuzamakungu leta iraniyamiriza kandi intumi idasanzwe ya oni jamar benomar iryo tangazo ryasohotse hari intumwa z'imigambwe itandukanye zamaze gushikira arusha ahatekanijwe kubera ibyo biganiro abere gashatsi atwara umugambwe iprona uturuka micagira cya mbere cy'umukuru w'igihugu abona ko leta iri ko yiteza utunyoni mu kudindiza ibiganiro uko leta ititabye mu bisanzwe birababaje kuko mu bisanzwe tubaye inshuro zishika zitatu tuza ngaha yarusha ibi biganiro uko umuhuza yari yabishikirije yari yavuze ko yifuza yuko byotera birangira mugabo urumva ko leta itahari urumva ari ikibazo ibyo rero abarongoye ibiganiro cyane cyane abo mu biro by'umuhuza bogerageza gutegura neza bakamenya ingene batumira bakamenya n'abo batumira bakaraba ingene batotsitaza uruhande rushanke ruriya kugira ngo ntibabe intandaro yo kudindiza ibi biganiro leta nibaza ko kugira ngo izi ngorane zibe muri iki gihugu nibaza ko zirafite icyo zavuyeko kandi kugira ngo ibiganiro bihabe nibaza ko twebwe turi abanyamigambwe mugabo turazi neza ko leta ibifisemo uruhara runini leta rero itahari urumva ko ibiganiro ntibishobora gutera intambwe jacques bigirimana atwara imigambwe itavuga rumwe na leta iri mu gihugu yamenyesheje ijwi ry'amerika ko leta itari ikwiye gufata iyo ngingo yo gusiba kuko ushaka amahoro atagwitwazo agira nashaka kwiza kugira ngo itubere umubyeyi itubere mukuru wacu twebwe abanyepolitike turiko turaharira hanyuma turiko turakwegana igira iti oya aho oya ntimuharire inyishu ugenda bihaye niyi noneho niyo twaharira itarimwo tuhava dushika kuki kuko bavuze bati twebwe turatinya iki leta ntishobora kuvuga iti oya ntimugitinya ndi ngaha bavuze ati twe tubuze iki leta ituba ntimuzokibura turi ngaha byiza ari uko yohora wongera ukuntu ba- babonana mu- mu- mu- n'aha tubari imbere y'abamenyeshamakuru n'aha tubari imbere eh, y'umuhuza bakavuga ati nyamara rero nyamara rero naho muri ko muraguma hiyo twebwe turategura guhinyanyura ibwirizwa shingiro turahinya- turategura gu- kuraba ukuntu twokorera hamwe igikorwa cyo gusubiramwo neza amategeko agenga eh, amatora n'ibindi n'ibindi byotuma eh, demokarasi isasagara mu gihugu igakomera ivyo navyo ntibashobora kubivugana batariko barabonana naho biruko bigimana avuga ko mu butumire bwatanzwe hagiyemwo amahinyu gusa avuga ko umugambwe uri ku butegetsi witabye atakibazo none haje evariste ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi ah, mushaka kuvuga yuko aho atakantu niwe leta hagerega ntugire ngo bibaza ko hari umushikiranganji n'umwe amusumba Eh, hajya kandi cyavuze nibaza ko atamushikiranganji amusumbya gushikira umukuru w'igihugu mbwa numva umenga ku bwanje iyo ngingo ya leta iri- irumvikana kubona idashobora kwicarana n'abo bantu kuko ijye kwicarana n'abagombye kuyitembagaza hari abafunzwe bashatse kuyitembagaza yobirenganije bamwe igombye gushishitira abandi mugabo ntimucike intege leta imperu n'imperuka izoza ko je ndaza ihagaze ndazi ko nayo nyene irushe irakeneye yuko aho bayikayitukiye aho bakayagirira ibi na biriya irakeneye ko vyoza vyagabanuka ico ndakizi gose intumwa z'umugambwe uri ku butegetsi cndfdd ntizari bwashike mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu amakuru twaronse avuga ko habaye udukosa mu itike y'indege n'ubutumire bw'umunyabanga mukuru w'uwo mugambwe evariste ndayishimiye mu batumire bamaze gushika harimwo abahoze batwara uburundi serivisi ntibantunganya na domisie ndayizeye icagira ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka n'abandi banyamigambwe bavuye mu burundi umunyamabanga nshingwabikorwa w'urunani senarede rutavuga rumwe na leta ruri mu buhungiro anise niyo nkuru yatangarije ijwi rya amerika ko intumwa zabo ziri mu nzira uwamaze gushika ni piyo ntavyo hanyuma yahoze atwara inama nshingamateka ubu ari mu buhungiro mu gihugu c'ububirigi ibiro vy'umuhuza bivuga ko iyi minsi itatu y'ibiganiro hazovugwa cane cane ingingo umunani ngenderwa ko zotuma amahoro agaruka mu burundi amasezerano yarusha n'ibwirizwa shingiro gutahukana impunzi hamwe na leta y'ubumwe yotegura amatora pierre clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu rwanda urukiko rukuru rwari rutangiye kuburanisha abantu mirongo itanu bakekwaho kuba abayoboke b'umutwe w'iterabwoba ushingiye ku mahame ya kisilamu asumita kabuye yari ku rukiko yatwohereje inkuru mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu nibwo imodoka nini ebyiri zitwara abantu benshi zari zirinzwe bikomeye zageze ku cyicaro cy'urukiko rukuru rwa kigali ni ubwa mbere ku rukiko hari umubare w'abantu benshi kuko abaregwa bagera kuri mirongo itanu buri wese byibuze yari afite abantu bagera kuri batatu baje kumureba abaregwa barebanaga no mu miryango yabo bagaseka bikagaragara ko bari bakeneye kuvugana byinshi nyuma y'isomwa ry'umwirondoro w'abaregwa ryamaze igihe kirenga amasaha atatu kubera ubwinshi bw'abaregwa ubushinjacyaha bwahise busaba ko urubanza rwabera mu muhezo mbere yo kugira ikindi kivugwa iri jambo ry'ubushinjacyaha ryakurikiwe n'urusaku rw'abitabiriye iburanisha bahise basakuriza rimwe ko bifuza ko urubanza rwabera mu ruhame ubushinjacyaha bwavuze ko uru rubanza rukomeye kandi ko rufite isano n'umutekano w'igihugu bityo ibyavugwa bikaba byatera ingorane mu gihe rubereye mu ruhame iki cyifuzo cy'ubushinjacyaha cyakuruye impaka zamaze amasaha arenga atatu mu rukiko ubushinjacyaha bwasabwe gusobanura uburyo uru rubanza ruhuzwa n'umutekano w'igihugu ibintu bitabashije gusobanuka neza kuko ubushinjacyaha bwakomeje kuvuga ko birebana n'umutekano w'igihugu ko urubanza ruramutse rubereye ku rukarubanda rwahungabanya ituze rya rubanda abunganira abaregwa basobanuriye urukiko ko mbere ubushinjacyaha bwari bwasabye umuhezo kuko bwatinyaga ko uruhame rwabangamira amaperereza y'abandi bantu bari bagifatwa kuba icyiciro cy'iperereza cyaramaze kurangira ndetse ubushinjacyaha bugatanga ikirego mu rukiko ngo nta yindi mpamvu ikiriho yatuma urubanza rukomeza kubera mu muhezo bamwe mu baregwa bashyigikiye igitekerezo cy'ababunganira maze basaba urukiko ko ibyaha baregwa by'iterabwoba bikwiye kujya ahagaragara abanyarwanda bakamenya ukuri kwabyo abaregwa bavuga ko iby'ubushinjacyaha buvuga ko byaba binyuranije n'ukuri kuri mu rwanda ahagaragara umutekano usesuye ko bitumvikana ko u rwanda rutanga inkunga mu by'umutekano mu mahanga bakaba batabasha gukumira umutekano muke wakururwa n'abantu batarenga mirongo itanu barerwa uretse iki kibazo cyo kuburanira mu muhezo kitavugwaho rumwe ahanagaragajwe inzitizi zindi za bamwe mu baregwa bari mu cyiciro cy'abana bagomba kuburanishwa n'urukiko rwihariye ku rutonde rw'abaregwa harimo abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani bafatwa nk'abana ndetse hakabamo n'abanyeshuri bari batararenza imyaka cumi n'itanu y'amavuko abunganira abaregwa mu nkiko bagasaba urukiko ko abana batarageza ku myaka y'ubukure bazaburanishwa bonyine kandi bakaburanishirizwa mu rukiko rwisumbuye aho kugira ngo urubanza rwabo rutangire mu rukiko rukuru kuva ikibazo cy'iterabwoba cyatangira kuvugwa mu rwanda abantu bagera kuri batanu bamaze kwicwa n'igipolisi harimo batatu barasiwe mu mujyi wa kamembe mu kwezi kwa munani umwaka ushize ndetse n'abandi babiri barasiwe mu mujyi wa kigali imamu muhammed mugemangango niwe wabayimburiye abandi yarasiwe mu mujyi wa kigali mu ntangiriro z'umwaka ushize igipolisi kivuga ko yari mu mugambi wo gushakisha abarwanyi bo koherereza umutwe w'iterabwoba ugendera ku mahame y'idini ya kisilamu urupfu rwe rwakurikiwe n'itabwa muri yombi mu kivunge ry'abaregwa kuba mu mugambi wo kwitabira urugamba rw'umutwe w'iterabwoba ugendera ku mahame y'idini ya kisilamu ku ikubitiro habanje gufatwa abagera kuri makumyabiri uko iminsi igenda ishira ariko hagenda hafatwa abandi kugeza ubwo dosiye yaregewe urukiko ifite abantu bagera kuri mirongo itanu urukiko rwanzuye ko ruzatanga umwanzuro warwo tariki ya cumi na gatanu z'ukwezi gutaha kwa gatatu asumuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro ikiganiro ejo mu mashuri ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
umushoramari w'umunyarwanda rujugiro ayabatwa tiriberi yashoye mu majyaruguru ya uganda amadolari miliyoni makumyabiri ni ukuvuga amafaranga hafi miliyari cumi n'esheshatu n'igice uyavunje mu manyarwanda ni uguhinga itabi n'uruganda rwaryo ruzafungurwa ku mugaragaro mu kwezi kwa gatanu gutaha mugenzi wacu Etienne karekezi yaganiriye na rujugiro amubaza uko uyu mushinga uteye umushinga twawutangiye mu mwaka ushize ahubwo ubu ngubu ni uko uruganda rwuzuye noneho tukazashaka ukuntu dushobora kurufungura ku mugaragaro ariko ubundi umushinga umaze umaze igihe ukora ni umushinga rero werekeye guhinga itabi hariya noneho tugakorana n'abaturage ariko tugashaka ko n'abo baturage tubafasha nko mu bintu by'ibiribwa ukuntu bashobora kongera umusaruro nko mu bintu byo gutera amashyamba ibintu byo gucukura amazi muri za vireji ku buryo bw'uko badasubira kuvoma ariya mazi yo mu gishanga kuko ntabwo aba ari meza kariya karere ka uganda kegereye sudani y'epfo niho mwahisemo kujya gutangiza uyu mushinga ni umushinga w'amafaranga menshi turebye mu manyarwanda kuki mutahisemo kurwubaka mu rwanda bityo n'abanyarwanda bakaba baboneramo akazi bifuza
ubanza sinzi ubundi uri kuri radiyo wagombye kubukurikira kubera ko umubano wanjye n'u rwanda ntabwo wagenze neza n'ibyo nakozeyo leta yarabifashe ivuga ko kubera ko ndahari nabitaye ngo barabifata kugira ngo babincungire ariko mwuko kubicunga nta na rimwe banyoherereza raporo ngo banyereke bati inzira yahasohotse yayagiye aha nta na kimwe niho mbese navuga mu magambo make ko nanduriwe iwacu nkaba rero urumva umaze kwamburwa ntabwo ushobora kongera kujya gushora y'amafaranga none se murashaka kuvuga ko imitungo yanyu yose iri mu rwanda cyangwa yari mu rwanda ko ubu mwayikuyeho amaboko ubu mwarayibuze yose yose nayikuyeho amaboko nari mfite more yitwa utc leta yarayitwaye nari mfite inzu yanjye n'abagamo leta yarayitwaye nari mfite ahantu nashaka kubaka amazu y'abaturage kandi ari leta yari yamfashije ndahagwa naho barahatwaye nta kintu ntigira i rwanda mbese none se hariya muri uganda icyizere mufite cy'uko umutekano wanyu n'umutungo mugiye kuhashora ko bizasugira bigasagamba ni iki ni uko ntabwo ntabwo ari ubwa mbere njya gukorera muri uganda nsanzwe nkorerayo maze y'imyaka afite uruganda rukora amasegereti rumaze imyaka irenga makumyabiri hanyuma ndebye ukuntu leta y'ubuganda yubahiriza amategeko kandi nkareba n'umubano wanjye n'abategetsi ba hariya nsanga nta nta kibazo nagira kabisa cyo gushyira amafaranga hariya ndagaruka kuri aya mafaranga bwana rujugiro ayabatwa kubera ko ni umutungo utubutse ni iki leta y'u rwanda yakora kugira ngo mwebwe nk'umunyemari rujugiro mwumve ko mwakongera gushora imari mu rwanda muri ibi bihe cyangwa se mu bihe biri imbere ni iki mwatubwira bwa mbere ni uko mbese nakumvikana nabo bakumva ko ndi umushoramari ntari umupolitisiye hanyuma bagahagarika ibintu byo guharabika izina ryanjye mu binyamateka byabo ikindi tukumvikana nkagaruka iwacu banyambuye pasipote mbese bankuye ku munyarwanda kandi ubundi nta n'ubwo bafite iyo iyo rayiti yo kubikora bakansubiza mbese ibintu byanjye hanyuma noneho nkumva ko ntekanye gashobora gushorayo amafaranga ibyo bitunganye nta kabuza mwakongera gushora imari mu rwanda mukajya no gutura mu rwanda hariya ni iwacu nta kintu cyambuza gushorayo imari nta kintu cyambuza guturayo ibyo byari ubushake bwanjye kabisa byari icyifuzo cyanjye cya mbere ariko abategetsi ntibabimfashijemo ndabashimiye cyane bwana tribe rujugiro ayabatwa tuvuganye kuri uyu mushinga wagiye gutangiza mu majyaruguru y'igihugu cya uganda murakoze cyane murakoze cyane karekezi namwe mugire umunsi mwiza
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu inshuti zacu ubu noneho ijwi ry'amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump aherutse kwakira umushikiranganji wa mbere w'ubuyapani shinzo abe mu ngoro yiwe maison blanche perezida trump yatangaje ko amerika ari igihugu gicuditse bikomeye n'ubuyapani yamenyesheje ko imigenderanire n'ubushuti hagati y'ivyo bihugu bibiri n'abanyagihugu bavyo ikomeye cyane perezida trump avuga ko leta yiwe yiyemeje ku vyerekeye ugukomeza iyo migenderanire kurushiriza avuga ko biyemeje ku vyerekeye umutekano w'igihugu c'ubuyapani no gukomeza kurushiriza urunani hagati y'ivyo bihugu bibiri urunani hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'ubuyapani rubandanya kuba inkingi y'amahoro n'umutekano mu karere ka pacifique nico gituma bikenewe cyane ko ubuyapani na leta zunze ubumwe za amerika bibandanya gukomeza urunani hagati yavyo kugira bishobore kwivunira hamwe umwansi perezida trump avuga ko bahanganye n'ibibazo bitari bike atangaza ko kubera izo mvo gukorera hamwe hagati ya amerika n'ubuyapani bifise akamaro gakomeye cyane trump avuga ko amerika yiyemeje gukorana n'ubuyapani kugira ivyo bihugu vyombi bikomeze inyungu bisangiye harimwo ubwigenge bwo kugira uruja n'uruza atantambamyi mu mazi y'ibahari mu karere ubuyapani burimwo n'ukwivunama misile n'ibigwanisho ruhonyanganda vy'igihugu ca korea ya ruguru trump avuga ko ivyo ari ibintu bazoshimikirako cane rwose ku bibazo vyerekeye ubutunzi perezida trump avuga ko amerika izorondera imigenderanire mu vy'ubudandaji ifitiye akamaro impande zose yatangaje ko ubuyapani ari igihugu gifise amateka n'imico ikomeye ko abanyamerika bubaha bikomeye ico gihugu na kahise kaco perezida trump yongeye kandi gushimira abayapani kuba bakiye inteko za amerika yavuze ko amerika n'ubuyapani bikoreye hamwe bifise ububasha bwo gutuma haba ukumvikana umutekano n'iterambere kurushiriza mu karere ka pacifique no hanze y'ako karere hamwe no gutuma ubuzima bw'abanyagihugu batagira uko bangana bwisununura perezida trump avuga ko biyemeje muri iyo nzira
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
ikiganza duserukane wowe wahize bose ubona mu marembo nk'iyo mpanganya n'icyo gicara umugabo uganje mu kwe nituza mere nabumva imvura ihinda bikana ndira banyagiwe ndifuza gutura muri uyu mwenge ndimo yo mbega urukundo rudafite ikiguzi
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu birakomeza mukomeze mugubwe neza mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.